muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywa inshuti zacu mwiriwe neza umwaka mushya muhire aho muherereye hose ni thomas kamirindo basuhuza mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose twatangiye rero umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe turabanza tubagezaho amakuru arakurikirwa n'ubutumwa bwanyu bwo kwifuriza umwaka mwiza inshuti n'abavandimwe amakuru rero tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo inyeshyamba zaraye zishe abantu mirongo itatu muri teritwari ya beni mu ntara ya kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'igihugu umuyobozi wa teritwari ya beni dona kibuwana n'umukuru wa sosiyete sivili yaho bravo muhindo batangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye ko abaturage bo mu mudugudu wa tingwe bigiriye mu mirima yabo bitegura umwaka mushya noneho adf irabatera bamaze gutabara babaruye imirambo mirongo itatu abaturage bamwe bishwe bunyamaswa baciwe imitwe aba bayobozi bavuga ko inyeshyamba zashimuse kandi n'abandi basivili bataramenya neza umubare bravo muhindo ashinja ingabo z'igihugu ko baziyambaje ariko zitinda gutabara umutwe w'inyeshyamba wa adf ukomoka muri uganda ariko wagize uburasirazuba bwa kongo indiri yawo mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri adf yishe abaturage barenga magana umunani muri ako karere yigaruriye nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga noneho tujye muri kameruni igihugu cyugarijwe n'intambara y'igice kivuga icyongereza gishaka kwigenga perezida paul biya aremeza ko amahoro yagarutse mu gihugu eugene mukankusi nibyo atubwira perezida biya ejo ku itariki ya mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa cumi n'abiri ubwo yagezaga ijambo ku baturage yavuze ko ubufatanye bushya bwabonetse hagati y'igisirikare n'abasivili bwagize uruhare rukomeye mu kugeza amahoro mu ntara z'igihugu zivugwamo ururimi rw'icyongereza muri iryo jambo ryatangajwe n'amaradiyo na televiziyo zose mu gihugu perezida wa cameroon paul biya yavuze ko imyaka irenga icumi igihugu cye kibasiwe n'ibitero bitandukanye bituruka hanze yavuze ko imirwano y'abashaka guhirika ubutegetsi mu gihugu gituranyi cya repubulika ya santarafurika irimo gutuma abasivili bahazaharira barimo abo ku mupaka w'uburasirazuba bwa kameruni perezida biya yavuze ko nubwo ubushobozi bwo kugaba ibitero bw'umutwe wa boko haramu bwagabanutse ku buryo bugaragara uwo mutwe ukorera muri nigeria ukomeje kwibasira abasivili mu majyaruguru ya kameruni aho ubashimuta kandi hakaba hakomeje kuboneka ibitero bya bombe z'abiyahuzi biya yavuze ko hari umutekano muke mu gihugu ari mu ntara zo mu burengerazuba aho abitandukanije barwanira gushyiraho leta ivuga icyongereza mu gihugu kivugwamo ahanini ururimi rw'igifaransa kameruni yakunze kurega ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi harimo na leta zunze ubumwe za amerika gucumbikira abashyigikiye abitandukanije bahungabanya umutekano w'igihugu abitandukanije basanga ijambo rya paul biya ku mbuga nkoranyambaga ntacyo rivuze kandi bavuze ko bazarwana kugeza bageze ku bwigenge eugene mukankusi urakoze ariko buretse kugenda ubanza utubwire uko komisiyo y'igihugu ya etiyopiya irega inzego z'umutekano ko zishe abaturage barenga mirongo irindwi na batanu zikomeretsa abandi magana abiri mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nyuma y'iyicwa ry'umuririmbyi wari ikirangirire urugomo rw'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi rwabaye nyuma y'iyicwa rya hacaru hundesa ijwi rye ryakunze kumvikana mu myigaragambyo yamaganaga guverinoma uretse abo bantu barenga mirongo irindwi na batanu bishwe n'abagera muri magana abiri bakomerekeye mu bushyamirane muri ayo mezi abiri iyo raporo inavuga ko abandi bantu barenga mirongo itatu bakaswe imitwe bishwe urubozo cyangwa bagakururwa mu mihanda n'ababagabyeho ibitero mu bushyamirane bushingiye ku moko komiseri w'ishami rya loni ryita ku burenganzira bwa muntu muri etiyopiya avuga ko abantu ijana na makumyabiri na batatu bose hamwe biciwe mu bushyamirane bw'amoko butigeze bubaho mu myaka myinshi yashize uyu muryango uvuga ko urugomo hamwe n'ibitero byose byabaye bifatwa nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu urwo rugomo rushingiye ku moko ni ikibazo gikomeye minisitiri w'intebe abi ahmed uhawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobeli ahanganye nacyo kandi yashyize imbere ubumwe mu gihugu
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru tuyakomereze ku cyorezo cya virusi ya korona uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe utangiye igica agati n'icyatsi nk'uko kaminuza johns hopkins ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika yabitangaje uyu munsi mu gitondo virusi ya korona imaze kwanduza abantu barenga miliyoni mirongo inani n'eshatu n'igice no kwica abandi barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana umunani ku isi yose leta zunze ubumwe za amerika iracyari ku isonga n'abantu barenga ibihumbi magana atatu na mirongo ine na bitanu virusi imaze guhitana Brazil ni iya kabiri imaze gupfusha abantu bagera ku bihumbi ijana na mirongo cyenda na bitanu hakurikiraho igihugu cy'ubuhinde n'abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo ine n'umunani bamaze kwitaba imana ku birebana n'urukingo oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yahaye umugisha wo gukoresha byihutirwa urwakozwe n'ikigo gikora imiti pfizer cyo muri leta zunze ubumwe za amerika bivuze ko rushobora noneho gutangira kujya gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu gihe cya vuba kandi oms yabishyiriyeho ingamba bityo yashinze urwego rwitwa covax kugura no kugeza urukingo ku bantu byibura miliyari ebyiri mu bihugu bikennye usibye urukingo rwa pfizer rwatangiye gukoreshwa mu bihugu binyuranye birimo na leta zunze ubumwe za amerika izindi nkingo nyinshi zitandukanye ziracyageragezwa cyangwa se nazo zatangiye gukoreshwa nko mu bwongereza mu burusiya mu bushinwa no muri brezil hagati aho virusi ya korona iragenda yibaruka ubundi bwoko butandukanye n'iyamenyekanye bwa mbere mu kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu mujyi wa wuhan mu bushinwa aya mashami kandi nayo atandukanye hagati yayo yabonetse nko mu bwongereza muri leta zunze ubumwe za amerika muri nigeria no muri afurika y'epfo abahanga na n'ubu ntibaramenya aho virusi ya korona yaturutse uko yavutse n'uko yageze mu muntu oms irimo irabikoraho anketi mu bushinwa kugira ngo basobanukirwe umuryango w'abibumbye uramaganira kure iyicwa ry'abana bahanishwa igihano cy'urupfu muri irani eugenia mukankusi arakomeza kuri iyi nkuru komiseri mukuru w'ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu michel bachelet yamaganye yivuye inyuma iyicwa rya mahamad hassan bizadi ni umwana wa kane byemejwe ko yishwe muri uyu mwaka twaraye dusoje wa bibiri na makumyabiri mu gihugu cya irani razaji yari afite imyaka cumi n'itandatu y'amavuko yatawe muri yombi mu mwaka wa bibiri na karindwi bivugwa ko yagize uruhare mu isogotwa ry'umugabo mu mirwano yari ihuriyemo abantu benshi umuvugizi w'ishami rya onu ryita ku burenganzira bwa muntu ravina shamdasani yabwiye ijwi ry'amerika ko ubwo razaji yari afungiye mu bitaro yahatiwe kwemera icyaha uwo muvugizi yemeza ko uwo mwana yakubiswe mu buryo bwose hakoreshejwe inkoni amakofe n'imigeri biba ngombwa ko yemera icyaha kandi yimwe serivisi z'ubuvuzi ku bikomere yakuye mu mirwano nyuma yaje gufungirwa ahantu ha wenyine umuryango we udashobora kumugeraho adafite umwunganira mu mategeko kandi buri gihe ajyanwa guhatwa ibibazo shamdasani avuga ko dezaji yamaze imyaka cumi n'itatu ari ku rutonde rw'abahanishijwe igihano cy'urupfu akavuga ko umuryango we kuwa gatatu wabwiwe ko azicwa kuwa kane mu gitondo ni ukuvuga ejo hashize ni umwana wa kane wishwe muri irani uyu mwaka nyuma yo guhanishwa igihano cy'urupfu kandi nk'uko imibare bigaragaza iki gihugu nicyo cyishe abana benshi kurusha ibindi ku isi abandi bana byibura mirongo inani na bane bakoze ibyaha ubu bategereje igihano cy'urupfu muri irani
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu ndetse no ku rubuga rwa internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi ababikira bo mu muryango w'abasanganyabutumwa b'inyabiharage mu mujyi wa gitega batabaye muri uyu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri abana b'impinja makumyabiri na batatu bari barajugunywe mu miferege mu binogo no mu bihuru ni inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda nk'uko bivugwa na mama goderi vamiburo arongoye ikigo cy'imfubyi cegukira ababikira b'umuryango w'abasanganyabutumwa kiri nyabiharage mu gisagara ca gitega inzura mirongo ibiri na zitatu nizo zashoboye gutorwa mu binogo mu mifurege no mu bihuru aho zatawe baza kureregwa muri ico kigo ivyo biharuro mama miburo avuga ko ari vy'uno mwaka twaraye dusozereye gusa kandi ko abenshi muri abo bana abatora bameze nabi bamwe rimwe na rimwe batanguye kuribwa n'udukoko bikaba ngombwa gukurikiranwa kwa muganga mu buryo bw'umwihariko abo twateye kwibarabara gabashika nka 23 ego umwaka wo mirongo ibiri na batatu nta bisanira byabo nk'iyo abantu baje barondera umwana bashaka gutwara abo wabo baraheza bagaprefera uwo mwana doperenkoni edomerenkoni kuko atagisanira na kimwe igisanira cy'uwo mwana novuga nk'ubu wewe ubonye akana ku ibarabara karaguteye ikigongo uraje kumpamagara uti mama ndabonye akana ku ibarabara uca umuryango w'uwo mwana ubwa mbere ni wewe ni wowe umunzaniye hama duca tugerageza kondera umuntu yoba yari afise inda muri ako karere hanyuma bagaheza barashobora kumutora hari mu gihe ikigo c'ubuvuzi citiriwe umweranda kamil kiri mu ishatanya mu gisagara ca gitega gifatikanije n'ikindi kigo citwa rk services byari byagiye kwifuriza noheli n'umwaka mwiza abana b'imfubyi bafashwa n'uwo muryango w'ababikira ku kigo saint kamil kabaye akaryo ko gusuzuma no kuvuza izo mfubyi ku buntu naho kuri abaki services kabaye akaryo ko kunezereza abo bana mu kubakinisha no kubateramisha mu muziki muganga Didier Barumwete avugira izo mpande zibiri twakoze igikorwa cyo kugira icyo mu gifaransa no kwita ka medical turabasuzuma abakeneye kuvurwa twashoboye kubavura hama ibyo tubona bishobora kudusaba bundi buhinga turaheza turababwira aho bashobora kubandanyiriza bivuza hanyuma rero nababwiye yuko dufatanije n'ikindi kigo cyitwa Yaka Services gisanzwe gifite uburambe mu bintu byo kunezereza abantu murazi yuko umwana mu gukura kwiwe arakeneye ibintu bimusamaza arakeneye utuntu tudukino nico gituma mubona yuko dufatanije n'icyo kigo Yaka Services twashoboye gukinisha abana turabavugiriza umuziki mama goderiva miburo yarashimye ako kigo kakozwe yavuze ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cenda ico kigo gishingwa ari ubwa mbere abonye umugwi w'abaganga baza gukora igikorwa nk'icyo ku buntu ku bana reze navuga ko ari ikintu kidasanzwe cabaye muri uru rugo aho mbona abaganga baje bagakonsulta abana bose bahereye ku bana bafise ingorane bahereye ku bana bamwe nyine bakigwaye baraheza mbere barabaha n'imiti barabaha n'imiti baza kunywera muhira bazabandanya kunywa mbere abo baganga baragira ikintu natangariye ko abo bana bagwaye cyane bazoca bagenda hariya ku bitaro kugira ngo baje hamwe bafashe abana bagwaye kwashi hanyuma bamaze gukira nkumbure twebwe tukabandanya igikorwa batanguye muganga Didier Barumwete amenyesha ko ayo mashyirahamwe abiri agiye kubandanya yitunganya kenshi mu mwaka kugira baze baraza gusuzuma no kuvura batibagiye gukinisha izo mfubyi twabonye yuko bikenewe yuko aba bana tubaba hafi mu byo dusanzwe dukora ntitwifuza yuko bica biherera ngaha yego twasanga uyu munsi mukuru mugabo ku byo twashoboye kubona turabona yuko bikenewe yuko bitoherera ngaha yuko twoza turagaruka twabemereye yuko tuzoza turitunganya tukavuga tuti muri uku kwezi cyangwa ryari tuzoheza tugaruke dushobore gukora ibyo bikorwa byo kubavura twakoze hama bibaye ngombwa dushobore kuza tubakinishe narijya umwana aba akeneye kugira ngo akure neza mu mutwe abakeneye ibintu bimusamaza ibintu bimukinisha kugira ngo ashobore gukora neza ivyo birori vyo kwifuriza noheli n'umwaka mwiza izo mfuvyi bikaba byari byatewe iteka n'umwungere mukuru wa diyoseze nkuru ya gitega simoni nta mwana tukiri mu burundi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yaraye agejeje ku baturage be ubutumwa bwo gusoza umwaka no gutangira uyu nguyu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe avuga ko uburundi buzakomeza kunoza umubano n'amahanga no kurwanya ruswa mugenzi wacu eloge wirikaneza uri mu biro by'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya yakurikiye ijambo rya perezida ndayishimiye perezida evariste ndayishimiye yavuze ko ashimishwa no kubona uburundi uyu mwaka urangiye ufite inzego zitorewe n'abanyagihugu kandi zikaba zimaze kurama yishimiye cyane kubona impunzi ziko ziratahuka hamagarira abantu bose n'amashyirahamwe yigenga kutama avuga ibitagenda neza gusa turanezerejwe n'uko n'impunzi zitari zifise umwizero ubu zamaze kubona ko ibintu byagiye mu buryo zikaba ziriko zirataha ku bwinshi duhimbaje umwaka mushyashya rero duhimbawe ko amahoro n'umutekano umutekano byiganje mu gihugu cyose bikaba biboneka ko igihugu cyamaze kwiha iteka mu makungu nicyo gituma dusaba abarundi bose baba bari mu mashyirahamwe y'abenegihugu baba abamenyeshamakuru canke abamenyeshamana dutegereza twese hamwe kuba amagiriranire nsavye nshimitse ko ayo mashyirahamwe yomenya ihangiro n'intumbero yihaye kandi akabigendera akamenya ko atajejwe kunegura gusa ahubwo ko igikuru ari ugufasha gutora inyishu ku bibazo by'abenegihugu gutyo igihugu kikaba urunani rwa bose yagarutse no ku byo leta yaranguye biri mu mafaranga yinjiye mu kigega cy'igihugu bikayifasha kwiyubako mu minsi heze twarabonye ko imigenderanire n'ibihugu bimwe bimwe ndetse n'amakungu yari yatosekaye kubera agatima ko kwiganza kw'ibihugu bimwe bimwe ibyo byatumye haba imigwi y'iterabwoba yahabwa impigi n'uko gutosekara kw'imigenderanire ariko uyu munsi hakaba hibonekeza akarusho ni nacyo kiduha ingoga zo kuguma twitanga mu gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro na cyane cyane mukaba muzi ko dukorera ibikora inka abenegihugu bo muri somaliya n'igihugu cya afurika yo hagati mu gihugu hagati naho mu bijyanye n'umutekano leta irakora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire umurundi arara rubunda abamurara ku mugondo cyane ngo bamutsinde ku byiwe mu gisata cy'ubutunzi kubera ubukerebutsi n'ubwira mu bikorwa by'abagwizatunga amahera yinjira mu kigega cy'igihugu yariyongereye kuko amatagisi n'amakori ashyika mu kigega cya leta ari menshi uyu mwaka ikigo obere kikaba cinjije hafi miliyaridi igihumbi n'amajana atandatu n'imwe mu gihe mu mwaka uheze hari hatojwe imiliyaridi amajana icenda na mirongo icenda gusa kubera ivyo leta yarashoboye gukwiza amafaranga ikoresha ku mwaka ku rugero rungana na mirongo icenda ku ijana leta iriko irita ku rutare kugira intambamyi zose zibuza abana b'uburundi kwiga neza ziranduranwe n'imizi aha twovuga nk'amasomero adakwiye ubukene bw'intebe tudasize inyuma n'ubukene bw'abigisha babinonosoye mu bihe nk'ibi umukuru w'igihugu araha ikigongo abanyororo muri ino jambo haritezwa mbere ko bamwe mu bamwandikiye bakatiwe wo guherayo bagirizwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu barekurwa ariko sebarundi yavuze ko bazorekurwa inyuma y'igikorwa c'umurwi washizweho ubijejwe leta kandi izobandanya yumviriza ivyiyumviro vya bose biteza imbere igihugu na cane cane ibiri mu migambi leta yashize imbere muri wa mugambi mukuru w'igihugu w'iterambere ry'imyaka cumi ntizodubikirwa ku mugambi wo gukomeza amahoro n'umutekano kunywanisha abarundi no gukomeza imigenderanire myiza n'ibindi bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu turamenyesheje ko bamwe mu banyororo bakiriwe imanza bagiye kugirirwa ikigongwe abandi batezurirwa bizokorwa hisunzwe icegeranyo c'umugwi uriko uratohoza ibijanye n'amabohero n'ubuzima bw'abanyororo perezida ndayishimiye yahamagariye abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu yongera yiyemeza gukomeza kurwanya ruswa ntaho twokwishikana igihugu tutagikunda twigire twese inama ko tugiye guhagararira umutekano w'igihugu ata n'umwe avuyemo tuvavanure n'agatima ko guhishira inkozi z'ikibi abasuma abakora urudandazwa rwa magendo abatanga n'abarya ibiturire abasesagura amatungo rusange nk'uko tumaze kubishikiriza abarundi n'amakungu abarya imitsi abandi mu kunyuruza amatungo rusange no mu guca intege abatanga kori n'abandi barundi bakunda igihugu babasaba ibiturire eka n'ababitanga abo bose bose ubutungane burababona kandi dusabye ko bwo bavira hasi atakinya nta gihugu cyateye imbere abenegihugu bicaye tumenye ko imirimo ikwiye kurya ari iy'abirondeye nta gihugu cyateye imbere abantu barondera impembo ariko ata mwimbu bagwije perezida w'uburundi yavuze ko kimwe mu byo yifuza mu myaka iri imbere ari uko igihugu ciwe kigwiza ivyimburwa bishorwa hanze kugira ngo haboneke amafaranga y'agaciro atuma abarundi baronka ivyo batumira hanze badashobora kwirimira canke kwihingurira eroje neza ijwi rya amerika umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame nawe yarayagejeje ubutumwa bw'umwaka ku baturage be arabasaba gukomeza kuba maso birinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu gihe u rwanda rutegereje urukingo asumita kaboyi aratubwira ku buryo burambuye ijambo ry'umukuru w'igihugu cy'u rwanda muri iri jambo ritabaye rirerire perezida kagame yibanze ku buzima bw'abanyarwanda yabasabye gukomeza kuba amaso birinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu gihe gitegerejwe urukingo twese tugomba gukomeza kuba amaso mu mezi ari imbere igihe urukingo rwa covid rutaratugeraho kubera imbaraga zanyu ubushake no gukunda igihugu twese dufite uyu mwaka utangiye uzaba mwiza kurusha uwo dusoje twirinde rero buri wese yite ku bandi mu by'ukuri iri jambo ryari iryo gusoza umwaka no gutangiza undi naho ibindi twabivuze ubwo nabagezagaho uko igihugu gihagaze njye n'umuryango wanjye tubifurije mwese na banyu umwaka mushya muhire w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe uzababere uw'uburumbuke mugire umugisha w'imana impuruza ya perezida kagame ije mu gihe ubwandu bwa covid cumi n'icyenda bukomeje kwiyongera ari nako haboneka umubare utari muto w'abahitanwa n'iyi ndwara ku nshuro ya mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu minisiteri y'ubuzima yari yatangaje ko abantu barindwi bahitanwe na covid cumi n'icyenda niwo mubare munini ubonetse kuva mu mezi icyenda ashize iyi ndwara igeze mu rwanda mu itangazo ryashyizwe hanze na minisiteri y'ubuzima ryagaragazaga ko mu bahitanwe na covid cumi n'icyenda harimo umwana w'umukobwa w'imyaka cumi n'itatu abahitanwe n'iki cyorezo kuri uyu wa gatatu batumye umubare w'abamaze kwicwa na covid cumi n'icyenda mu rwanda bagera kuri mirongo inani na batandatu minisiteri y'ubuzima ivuga ko kugeza ubu abantu bagera ku bihumbi umunani magana abiri mirongo itanu mu gihugu hose aribo bamaze kwandura covid cumi n'icyenda muri bo abagera ku bihumbi bitandatu magana atatu mirongo itandatu n'icyenda barayikize mu gihe abakirwaye ari igihumbi magana arindwi mirongo icyenda na batanu gukomeza kwirinda covid cumi n'icyenda abaturarwanda basabwa gukomeza kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya leta hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune kwirinda guhura bitari ngombwa no kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa se yahuye n'abantu benshi leta kandi yashyizeho ingamba cyane cyane muri ibi bihe byo gusoza umwaka aho abantu bose basabwa kuba bageze mu ngo zabo saa mbiri za nijoro naho abatuye mu karere ka musanze bo basabwa kuba bageze mu ngo saa moya za nijoro muri iyi minsi mikuru isoza umwaka kandi abayobozi banyuranye bakomeje gusaba abaturage kwirinda ibirori byo mu ngo abari bafite ubukwe bwarahagaritswe gusa nanone leta iherutse gukomorera abari baje mu gihugu baturutse hanze baje mu bukwe bo bemererwa gusezerana batarengeje abantu icumi ubwo yagezaga ku banyarwanda uko igihugu gihagaze mu minsi mike ishize perezida kagame yavuze ko bitarenze amezi atandatu y'umwaka utaha abanyarwanda bazaba bamaze kubona urukingo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwese aho muherereye hose tubifurije umwaka mushya umwaka w'amahoro kandi uzira umuze mu nkambi ya nduta baratashya ababo ni ubutumwa bahaye umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri tanzania james jovin
akazina kanje nitwa ntihabose domitira batazira mama juriyete ndi mu ikambi y'induta basha umunsi mukuru wagenze neza noweli twarayiriye byagenze neza turabifuriza umwaka mushyashya nawe muze murye ntuzubarye nagomba gutasha yanwari yanamuvunyi hamwe na bigirindabyi emmanuel ari mu ikambi y'ubugande nawe ndamutahije n'abadamu biwe hamwe na rwandanga na- numva ngo ubu ngasigaye akora imuyinga nawe ndamutahije hama rero na- n'izindi nshuti zose bagiye banyabagirika bamwe sinkimenya bari abandi numva ngo bari mu za marawa abandi mu mu rwanda abo babanza akazina kanje nabo ndabatahije abo twahora tubana bose banyumva ndabatahije abandi ntahije nabo turi kumwe mu ikambi y'induta dukorana igikorwa cy'ubusenzi harimo umukozi w'imana feredina hamwe na joseline na niyosaba bose ndabatahije na badaforoza dufataniza igikorwa imana ibahezagire ni uko twari kubatasha yari jewe ntihabose domitira ndabifurije umwaka mwiza musha muhire wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe umuze muwuye ntuzubage nitwa shoferi siliveri mba mu nkambi ya nduta Eh, ndashima cyane ko umunsi mukuru wagenze neza aho mba nta ntambara zabaye byagenze neza twa- twasenze amahoro kandi kuzana umusitira amahoro hanyuma abo nifuza gutashya eh, ndiko ndatashya umuhungu wanjye ari mu burundi yitwa antoine ntonone Eh, ndifuza gutashya eh, umuhungu wacu witwa majarikos gahungu ari mu burundi muri komine kayogoro Eh, ndifuza gutashya witwa nsabimana saromo ari mu burundi muri komine kayogoro nkaba ndifuza gutashya eh, uwitwa nizigimana diodone ah, ari mu nkambi ya mutenderi ndifuza gutashya uwitwa ndahimbaze wikimasi ari imutenderi izo ni inshuti zanjye zo ndadondagura hanyuma ndifuza gutashya uwitwa eh, murumunange yitwa seriyake ari mu- muri hositarari hanyuma ndabifurije amahoro ko ni mu mwaka uzoza ubushaka tora amahoro twese imana ibahezagire
radiyo ijwi ry'amerika ikomeje kubifuriza umwaka w'amata n'ubuki umwaka w'amahoro namwe inshuti zacu mwatumye mugenzi wacu eloge wirika neza yatugejejeho ubutumwa bwanyu bwa bonane Eh, ndi kurya viane aho batazira darasa vuga mu kayanza wa mbere nkaba ntayije ruhuri aho batazira tiyeri nkaba ntayije umuhungu tumwe fredina rwayezu atasha abagenzi bose bari ngaho mu kayanza gahombo atasha ababyeyi banje atasha inshuti ababanyi nkabo batara amaburo akoraga mu kibega witwa jamari jamesi nga mu kigarama aho nyene nyene nyene aho ku misiyoni nkaba mbona uwo bitwa tiene nkaba mbona uwo bitwa ba muzungu abo bose ndababona nkaba ndabifuza umwaka mwiza aho uri wese mumba amahoro y'umugisha w'imana karirimbo ni ku gatumba nitwa ndowayezu feredina nkaba ngomba gutaja inshuti n'abagenzi nkaba mpereye ku wa mbere mpereye ku musheri wanje yitwa nibizi diana nca ntasha n'umupeti wanje yitwa ndabayizeye adinete nkaba ngombye gutasha na mama yitwa neza koperagiya nkaba ngombye gutasha ndayi- ndayisaba jamari yitwa ku izina rya majeto nkaba ntahije na muzungu nkatasha na jamezi mu kigarama nkaba ntahije na rogeri reka nkatasha ababanyi bose n'abagenzi Je nitwa Sirasi je mvuka i Bugendana mu ntara ya Gitega nkaba nshatse gutasha inshuti n'abagenzi nkahera kuri madamu we wanje Janete kwizera Janete nkatasha n'uwitwa Rubenali nkongera nkatasha n'uwitwa Kaneziyusi nkongera nkatasha n'uwitwa Deberiano ndabifurije n'umwaka mushasha Kwa Ndiumana Diego vuka mm, Gitega komine Makebu eh, wa mbere mbereko ni wewe wa kabiri twa Inosa eh, Gitega nyene wa gatatu naije twa Ndose wa kane naije twa mm, Inosa wa kane naije twa Aruno yaifurije mwaka mushasha mwiza yego urakoze cyane ndatahije ababyeyi banje bari ngaho mu ntara ya gitega muri komine gihe tumutumba wa kibogoye ni papa na mama ababanyi bene wacu inshuti n'abagenzi bose nkabipfuriza umwaka mushasha mwiza umusheri wanjye sindamushyira ku mugaragaro ariko arahari Aho uri yego kumwe.
ndamutahije kandi ariyumva izina kweri yumvise na sabarante aca nyumva nta kibazo kweri iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mbashimiye cyane rwose ko mwagumanye natwe muri uyu mwanya nongeye kubifuriza umwaka mwiza muzawurye ntuzabarye umugoroba mwiza kandi murakarama
Leo sikukuu tunaye sisi sote kwa sikukuu ya leo, Mama funga kikwembe, baba funga mukaba, vijana changamkia jiko kwa ajili tupate nguvu ya kucheza. Leo